abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero. Itetero.
Itetero.
itetero itetero itetero itetero itetero itetero itetero
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana inshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose bana inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse nibyo rwose mu kiganiro cy'ubushize badushishikarije kuzajya tubwira ababyeyi bacu bakadukorera ibikinisho kugira ngo tubashe gukina imikino itandukanye si byo nibyo rwose teta abana ese namwe mujya mujugunya imyanda aho mubonye hose muze twumve utunyamaswa naho se ababyeyi bacu bo bayishuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko ari ngombwa gushakira abana ibikinisho bibafasha kwiga binyuze mu mikino kandi bijyanye n'imyaka yabo ndetse tukanafatanya nabo gukora ibyo bikinisho kuko bituma bunguka ubumenyi n'ubwonko bwabo bukarushaho kwaguka uyu munsi turasobanurirwa impamvu dukwiye kutajugunya imyanda aho ariho hose yaba iyo mu rugo iyo twaguriyemo ibintu nk'amashashi na za purasitike n'ibindi byose ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
ko bakame yatinze byagenze gute naciye iwabo kumuhamagara ngo tuzane nsanga ataraza ngo yagiye kwa nyirakuru eee kandi kuko yari yambwiye ko azajya gusura nyirakuru akaramuciye imigani myiza
e ahubwo njye yambwiye ko azaba agiye kurya imineke kuko bazaba benze nizera ko atwibuka ntaducure tumutegereze
mu gihe dutegereje ko bakamaza muze tube dukina ubute yego we wowe ntushaka gukina ubute gahe nanjye ndabona atishimye nari nagize ngo ni njye wayobonye njyenyine kuva twaza ndabona ntazi ukuntu gahene ari kureba
gahe ni iki cyakubabaje ndumva ntashaka gukina sinishaka gukina
kubera iki shaka gahe ngaha namwe nimurebe ukuntu aha ku irembo hasigaye hasa kuko tuzajya dukinira ahantu hasa nabi gutya
gahe urakoze ibyo uvuze nibyo biteye isoni najyaga mbibona ko hasigaye hasa nabi n'ibyatsi byakuze nkakora nk'aho ntabibonye kuko mba nshaka guhita nikinira njye bimaze iminsi gukina bitakindyohera kubera gukinira ahantu handuye none dukora iki muze tubanze tuhakore isuku dukine turangije nibyo gahe ngenda kubura dore na ya myeyo yacu iracyahari noneho ngenda pfura ibyatsi twe turakora iki gahe twe tuzajya dufata ibyatsi taramaze gupfura tubishyire hamwe nimara gukubura murayora ibishingo sibyo Yee. ngaho dutangira akazi imbuga yacu ni nini iyo tugira indi myeyo twari gufasha akanyana umwe agaturuka aha undi agaturuka hariya hepfo tugahuriza imyanda hagati nta kibazo menyereye gukubura iwacu mfasha mama kuko ntakunda iyo hasa nabi natwe mama avuga ko iyo ibintu byandagaye atari byiza n'umwana yabisitaraho buri kintu rero kibikwa mu mwanya wacyo n'iyi myanda rero nta mwanya ifite aha ku irembo ryacu gahene yayirakariye byahatashye
dore bakamaraje baka banguka we banguka udufashe turi gukubura nizere ko bose mutakuwe mwasigiye nanjye aho nsukura dore agapande kawe reka nca umurongo kanyana habona andikamo n'izina ryanjye kanyoni ntabwo nzi kwandika ahubwo ndagushushanya ndamuha umutwe wowe umuha amatwi gahe
aha Oh, baka yo uraguye baka ntabwo ukomeretse yego hamwe dore hari kuva uturaso tugufashe guhaguruka urabasha guhaguruka ndagerageza ugushijwe n'ikibaka kutari ukiri kwiruka ni ikiyishwa cy'imineke nyereyeho yowe
ni indoto y'ikigishwa cy'imineke nayo nzi ngo ni uwo wari uje uri kurya kuko kwa nyogokuru wawe benzi uyu njye ntabwo n'ibishishwa by'imineke hasi ndashaka kumenya uwagitaya
ntabwo ari twe baka kuva twagera aha ntabwo twigeze turya imineke ahubwo se uratuzaniye ku iyo nyogokuru yagupfunyikiye baka yego ndabazaniye
iby'imineke mube muretse tubanze turangize gukora isuku aha ku irembo tujye kuyora imyanda gahe ahubwo duhere kuri iki gishishwa cy'imineke kigushije bakame none ibishingwe turabiyorera mu ki muzi koko ko nta kintu dufite tuyoreramo ntitunafite aho tumenya imyanda muze tujye kubaza ababyeyi tunabake icyo tuzajya dushyiramo imyanda igihe turi aha ku irembo
Oh, teta karame bakame disageze ku irembo anyerera ku gishishwa cy'umuneke bataye hasi maze yikubita hasi yego disi cyusa kandi byatewe n'uko batagitaye ahagenewe kujugunya imyanda none se bana nshuti zacu ngaho namwe nimutubwire imyanda muyijugunya he iyo ndiye biswi na bombo igipapuro nyinga- nyinaga mu ngarambe ibipapuro bya bombo nzajya mbishyira ukwabyo amacupa yasizemo amazi nzajya yishyura ukwayo amaze kurya ikigori giteritenyirya muri rigori iyo ndiye biswi igisasa nizugunya mu myanda mwarimu yaratubwiye ngo imyanda itabora ngo bayisiriho ukwayo imyanda itabora bazi- ba- bayishyira muri puberi iyo ngiyo bombo bahita bashyira muri puberi iyo ngiyo umuneke giseswa nizugunya mu myanda Oh, ni byiza rwose ntitukajye tujugunya imyanda aho tubonye hose ahubwo tujye tuyishyira ahabugenewe sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
papa babyeyi banjye nzabakunda iteka nzabatetera mbashimishe nzabatanga batangaye bana b'amarume bana b'amasenge babyara banjye nimuze dukine duteka iteka
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije duheruka kwiga uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ari bwo indege uyu munsi rero tugiye kwiga iminsi mikuru ishingiye ku myemerere bana shiti zanjye uyu munsi rero nabateguriye inkuru ishimishije cyane yitwa iminsi y'ingenzi ishingiye ku myemerere niba mwiteguye rero reka nyibasomere iminsi y'ingenzi ishingiye ku myemerere umwana witwa rahema atashye ageze mu rugo yabwiye papa we ibyo bize ku ishuri ati papa uyu munsi twize iminsi y'ingenzi ishingiye ku myemerere papa namenye ko abagatulika basenga ku cyumweru bayobowe na padiri abadivanisiti b'umunsi wa karindwi basenga ku wa gatandatu bayobowe na pasiteri abandi bakirisitu basenga ku cyumweru bayobowe na pasiteri naho abayisilamu bagasenga ku wa gatanu bayobowe na shehi papa kandi twize nanone iminsi mikuru abantu basenga bizihiza abakirisitu bizihiza noheri na pasika abadivanisiti b'umunsi wa karindwi bizihiza isabato naho abayisilamu bakizihiza idirifitiri na idiraraduha papa urumva ntabimenye se maze nanjye namenye aho nsengera igihe dusengera n'iminsi mikuru twizihiza bana nshuti zanjye ndizera ko mwateze amatwi inkuru yacu niba mwiteguye rero reka mbabaze ibibazo kandi munsubize umwana uvugwa mu nkuru yacu yitwa nde bibwira uwo muri kumwe ni byiza cyane nshuti zanjye ni irihe somo ku ishuri rya rehema bize murakoze cyane none se mu gakuru kacu batubwiye ko abagaturika basenga kwa kangahe bayobowe nande bibwira uwo muri kumwe mubivuze neza cyane none se abayisilamu basenga kuwa kangahe bayobowe nande bibwira uwo muri kumwe murakoze cyane abadivanisiti b'umunsi wa karindwi basenga kuwa kangahe bayobowe nande bisobanurira uwo muri kumwe ni byiza cyane abandi bakirisitu se bo basenga kuwa kangahe bayobowe nande bisobanurira uwo muri kumwe murakoze cyane none se nshuti zanjye ni iyihe minsi y'ingenzi abakirisitu bizihiza bibwira uwo muri kumwe murakoze cyane none se ni bande bizihiza idirifitira na idiraraduha bibwira uwo muri kumwe ni byiza cyane abana abadivanisiti b'umunsi wa karindwi bizihiza uwuhe munsi ngaho ubwira uwo muri kumwe mubikoze neza cyane nshuti zanjye ngaho mbwira wowe usengera he uyobowe nande ni uwuhe munsi mukuru w'ingenzi wizihiza bibwira uwo muri kumwe murakoze cyane mwabisobanuye neza pe bana nshuti zanjye mujye mwibuka gusenga uko mubyutse mbere yo kurya na mbere yo kuryama kandi ntimukibagirwe no gusengera abarwayi hanyuma mujye mwibuka no gushimira imana ibyo yaremye abana isomo ryacu ntaho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze gusengera abo mu bana mbere yo kurya na mbere yo kuryama kandi mujye mwibuka gusenga buri munsi inshuti zanjye mwitwaye neza cyane reka mbahembe twa turabo mukunda ndizera ko buri wese yatwakiriye murabeho naho ubutaha
mbacire umugani mbabambuze umugani ntuzabikane ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo teta kandi yibuka uradukomereza inkuru ya ngango na ngoga bana mwese muze tumusange aradutegereje abana karamenyogoku mwiriwe neza Niriwe neza nyogoku ndaje ngo turebe ya nkuru Eh, harya yari iyihe Nje nyogoku nje nyogoku yego ngango na ngoga bari inshuti eh, banaturanye yego ehe twasoreje hehe ubushize yego twasoreje aho nganga avuga ngo iyo ari mu rugo Mm.
papa akaza umu- mushiki we na- na mama bahita bihutira bahita bihutira kujya guteka Mm.
bagasigara aganira na papa ngo biyicariye kuri televiziyo Eh, eh, eh, murabyibuka yego twarabishimye oya Eh, twabivuzeho iki twavuze ko atari byiza atari byiza ko bose bagomba gukora dukomeze rero uyu munsi turebe nuko ngo garatangara niko kumubaza ati ubwo se uwera waruhuka ryari ngango aramusubiza ati iyo imirimo irangiye agiye kuryama nibwo aruhuka murumva kumuvunisha ngo ntiyemerewe kugera muri saro atararangiza imirimo yose na mama Mm, mm, mm. he tubyamagane papa yavuze ko namubona yidegembya muri saro atari mu mirimo ko bazabonana Hey, ibyo bintu murabyumva mute
bibi cyane bibi cyane cyane cyane ngoga biramutangaza cyane nawe afata ijambo aganiriza ngango ku muryango w'iwabo uko babayeho sibyo yego nyogoku Eh, reka rero ngarukire ahangaha nzabakomereza ubutaha tuzarebe uwo muryango wundi w'uko ubayeho sibyo yego nyogoku Eh, muri abana beza mwiha amashyi mwiha amashyi
oh mbega inkuru nziza we yego disi teta bana inshuti zacu ntimuzacike n'igice kizakurikira noneho mbere y'uko turuhuka tubanze turirimbane indirimbo mwaheruka gasi twatangiye
isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku ngenzi gukubuza umweyo neza aho mubuye haba hasukuye ngenzi gukoropa ibi byiza cyane mu cyumba cyanjye hahora hasukuye aha isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku nzi kuzinga imyenda neza cyane akabati kanjye gahora gasukuye Njye nzi kumesa imyenda y'imbere iyo nyambaye iba isukuye aha isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku Njye nzi guhanagura ameza ndiraho mvuye ku meza haba hasukuye aha isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku isuku isuku tujye tugira isuku oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
ansira we mbabarira ansira we mbabarira ndagusaba imbabazi mvuga ko nazongera Ah, yewe ansira mbabarira sinzongera tugure
aba ntamuzi kuririmba neza rwose niko iyi ndirimbo bayize ryari koko mariyana
ndatunguwe pe Eh.
ko ntawe nigeze mbigisha se Eh.
None se mama, eh, wibagiwe ko ukunda kuyiririmba iyo uhetse umwana Eh.
uhetse manzi warayiririmbaga Eh.
waba unahetse umugisha ukayiririmba Eh.
tumaze kuyifata mu mutwe Eh.
tuyigisha manzi na muriye Eh, umva muradutunguye cyane rwose bana ba
muzatwigishe n'utundi turirimbo twiza mama ye nimukomeza kuba abana beza Eh, ngaho abana nimumarizo ji n'ibyo bisuguti tugire dutahe izuba ritararenga oya we murashaka nkurikije.
kuguma aha mu ishyamba Eh?
ni heza ni Mm.
byiza kwiyicarira aha mu gashyamba munsi y'ibiti Mm.
hari amafu n'akayaga keza
ariko disi teta yasaraye
muceceke mwumve ukuntu ako kanyoni karimo kuririmba neza ceceka mugisha ceceka udatuma akikanga kakagenda Eh, dore hariya mu giti dore niho hari icyari kinini buriya niho zose zirara mama mbega akazu k'inyoni ukuntu ari keza ni gato ariko ni keza hariya rero muri kiriya cyari niho inyoni ziterera amagi igihe cyagera hakavamo utunyoni duto cyane nk'inkoko Eh, eh, mama twakajya twigisha kuguruka akajya dushakira n'ibyo kurya Oh!
Eh.
mbega ukuntu ari byiza Eh.
Eh, ni byiza cyane Eh.
ariko tugomba gutaha Eh, dore murarangije kurya rero tugende sibyo papa Mm.
nawe mama mwakoze kutujyana ku isoko no kutuzana hano kuruhuka Eh.
kurya twicara twumva n'akayaga n'inyoni ziririmba nibyo byiza kurusha hamwe muri butiki wajyaga kungurira fanta nkanywa niho Mm. yego natwe twifuzaga kumarana namwe aha kanya eh, mwituze nta rusaku tuzagaruke ni byiza cyane Mm. Mm.
abana Kara.
ngaho buri wese nashyira muri yambaraje ibishishwa by'umuneke agacupa ke ndetse n'ibyo bipapuro by'ibisuguti yeee mwite igihe muri ayo mm? muze tugende oya sinshaka gusigara nkanduje bityo ubutaha nitugaruka tuzasange hasa neza cyangwa nihagira undi uza nawe asanga atari ingarara aha aho bijugunye hajya mu gihuru tugire tugende ariko tugire vuba tugende oya di singiye gusiga imyanda aho. nk'utu ducupa twa purasitike n'amashashi ndabitahana nzabibirira ahabugenewe ariko nuka reka reka nuka kabye mariya ro Eh? Eh? aha ni mu ishyamba si mu nzira ntaho bizabangamira rwose yego ariko uya mariya ro Mm, nta muntu wo gutwara impamba ngo narangiza ataha n'imyanda Eh.
reka reka reka reka ntaho byabaye cyomereze yambaraje turabijugunya aha mu ishyamba Ego.
Eh, bi- bi- bitatanye buri cyose ukwacyo maze niba utinya ko abantu bavuga ko ari imyanda ntawe uzabibona kuko bizaba bitari hamwe Eh,
oya mama oya toragura cyusa toragura iryo cupa dufatayo iruhande rwawe Naritoraguye.
mugisha nawe toragura iyo shashi aba bana ra mama Eh?
dore ikindi gishishwa abana mu- mu- muri mu make Eh? Ni- ndajugunya imyanda mugatoragura nta soni musubizeho utwo ducupa n'ayo mashasha aho hasi mugire vuba ntabwo ari byiza kujugunya uducupa n'ibindi bya parasitike aho tubonye Ngo Hamwe wiki?
n'amashashi. Ku- ku ishuri batubwiye ko byangiza ibidukikije Aba bana ra- tugomba kubijugunya ahabugenewe ntabwo rero tubisigara mu ishyamba nanjye simbisiga mu ishyamba bitazatuma izi nyoni nziza zipfa hari urashyira wumve da ibyo ibyo bavuga ni byo
murakoze abana murakoze kunyibutsa ko tugomba kubungabunga ibidukikije rwose mumbabarire nari nkoze amakosa turakubabariye ariko ntuzongere papa abana sha- muri abantu b'abahanga cyane pe ndabishimiye Eh, ngaho nimushyire utwo ducupa n'ayo mashashi iyo myanda mbese Eh, aho muri ambaraje sibyo Eh, murakoze
kamari atangajwe n'uko mariya roza aturaguye imyanda yose y'ibyo bari bariye mu gihe bari batemberanye n'abana kandi bari bari mu ishyamba ese babyeyi ni ukubera iki tutagomba kujugunya imyanda aho ariho hose habimana gilbert ashinzwe urubyiruko mu mushinga gurini gicumbi ukorera mu karere ka gicumbi mu murenge wa cyumba ntitugomba kujugunya imyanda ahabonetse hose kubera ko iyo tuyijugunye ahantu ahabonetse hose iyo myanda hari igihe tuyijugunya ikagenda ika- ikangiza ibidukikije niyo wenda ari ahantu hari kumera igiti ukahajugunya umwanda nk'isashi ish- igiti ntigishobora kuzamuka kubera ko iyo sashi wajugunya aho ngaho itashobora kubora Ah, imyanda ibora n'itabora umuntu yayitandukanya ufata imyanda ibora nibura wenda twavuga nk'imo nk'ibishishwa by'imineke amakoma ndetse n'ibindi bibora bigaragara turabivangura muri bya bindi tukabishyira uruhande rumwe Eh, nk'ishashi ya biswi ntigaragara neza iyo ijugunya mu ishyamba nk'igiti cyari kuzamuka ntikizamuka kuko amazi iyo aje ntagwa ku- mu butaka ahubwo yireka hejuru y'iyo sashi urumva ko ibidukikije ubu byangije noneho ushobora kuba wayishyize no mu ishyamba nk'abana bakajya kwahira ubwatsi bw'amatungo yarangiza akayahira kuko iba itagaragara cyangwa se ari nko ku mugoroba akayijyana mu bwatsi yabuhereza amatungo y- rya tungo ririye iyo sashi rirayangiza mu nda bikaba byatuma iryo tungo rishobora no gupfa iyo uvanguye imyanda ibora n'itabora bituma ahantu a- a- abantu baba haba heza kuko haba hagaragara neza niba hari hari ibishishwa bigiye bitandukanye abantu bakabikuraho n'indi myanda igiye itandukanye niba ari wenda nk'urugero ari mu muhanda mu gahanda k'akagenderano iyo babikuyemo gutyo usanga agahanda kameze neza nawe watambuka ukabona ibintu bimeze neza abana rero niba baba bakuze barigishijwe n'ababyeyi babo haba ku ishuri bazafata imyanda ibora n'itabora bayivangure bayishyire ahabugenewe nibagera no mu isoko no mu mihanda ahantu hose bagenda bayivangura bizagera aho ngaho abantu bose bibajyemo ku buryo urajya unyura ahantu ukabona koko isuku ihari tubibutse ko imyanda ibora n'itabora iyo byandagaye aho ariho hose byangiza ibidukikije ni ukuvuga ko isuku ari ngombwa aho ariho hose babyeyi murabyumvise ko ari ngombwa kwirinda kujugunya imyanda aho ariho hose kuko ari ukwangiza ibidukikije kandi imyanda itabora iyo tuyijugunya aho ariho hose ibuza ubutaka guhumeka ni ngombwa kandi kujugunya imyanda ahabugenewe kugira ngo duture ahantu hafite isuku kandi hasa neza nshuti zacu ikiganiro iteto twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanura impamvu ari ngombwa gushakira abana ibikinisho byabafasha kwiga binyuze mu mikino kandi bijyanye n'imyaka yabo duhere ku gitekerezo cya purasidi zabayo uvuga ko ashimishijwe no gutega amatwi ikiganiro itetero akaba ari ahitwa ku gatebe nayo ndacyayisenga jean claude w'igicumbi ati ni ngombwa gushakira abana ibikinisho byabafasha kwiga binyuze mu mikino kuko bibakangura ubwonko bigatuma bakura neza bashabutse ku buryo bibafasha bageze igihe cyo gutangira ishuri bakaba abahanga kubera ko ubwonko bwabo bwakanguwe bakiri bato binyuze mu mikino dusoreze ku gitekerezo cya daniyeli y'ubugeshi uvuga ko ari ngombwa gushakira abana ibikinisho byabafasha kwiga binyuze mu mikino kuko bikangura ubwonko bigatuma bakura neza kandi bikazabafasha mu gihe bageze igihe cyo gutangira ishuri dushimire placide zabayo ndacyayisenga jean claude na daniyeli y'ubugeshi ku bitekerezo byiza watugejejeho mama koreta turamushimiye bana inshuti zacu namwe babyeyi bacu twe kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasitire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na cyusa nanjye teta bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
Next time. See you next time. See you next time. See you next time.
Itetero. Itetero. Itetero.
ikiganiro tete mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice
mbere na mbere